hii ni Radio Hijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mw'isi dutaramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha ububirigi buzokomeza kugirana ibiganiro n'u rwanda ku rubanza rwa paul rusesabagina Nous avons convenu ensemble que le dialogue restait ouvert, que nous continuerions.
uyu ni kigera co mu mushikiranganji wa mbere akaba no mu mushikiranganji ajejwe imigendanire y'ububirigi n'amakungu sophie wilmes agira ati twaraganiye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo c'umunyagihugu wacu rusesabagina twarafashe umwanya turaganira twungurana ivyiyumviro ku buryo tutumvikana ko kuri ico kibazo hanyuma dufata icemezo c'uko ibiganiro bizobandanya mu yandi makuru tubafitiye umuyobozi wa sudani generale abdel fatah al burana yirukanye mu mirimo yabo ba ambasaderi b'igihugu ciwe batandatu biyamirije kudeta yiwe ishirahamwe mpuzamakungu rirakeneye mu buryo bwihutirwa amafaranga yo gufasha mu gihugu ca afghanistani ariko gushika ubu ntiribona aho azova aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu ca sudani umuyobozi wa sudani generale abdel fatah al burana yirukanye mu mirimo yabo ba ambasaderi b'igihugu ciwe batandatu biyamirije kudeta yiwe ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi mu itangazo ryatambutse kuri televiziyo ya leta general al buran yatangaje ko yasezereye bambasaderi bahagarariye igihugu cye muri leta zunze ubumwe za amerika mu bubirigi n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu bushinwa muri qatar mu bufaransa no mu muryango w'abibumbye i geneve mu busuwisi aba bambasaderi bari bashyize ahagaragara itangazo rimwe bose bashyizeho umukono bamagana kudeta ya general al buran mu kiganiro cyihariye ambasaderi nureldin sati wari uhagarariye sudani i washington hano yasobanuye ko we na bagenzi be bafatanyije n'abanyasudani baba mu mahanga biyemeje kurwanya agatsiko k'abasirikare kigaruriye ubutegetsi i khartoum igisirikare ca sudani kirahanganye n'abatavuga rumwe naco babandanije kuba benshi mu kwiyamiriza kudeta uyu munsi kuwa kane abategetsi bo ku murwa mukuru khartoum barahiye bararengwa ko batazokwemera amategeko ya gisirikare bongera baratangaza ko bazofatanya n'abaharanira inyungu z'abanyagihugu mu gutunganya imyiyerekano ikomeye mu mpera z'indwi itembagazwa ry'ubutegetsi bwa gisivile yatunganijwe na generale abdel fatah al buran ku munsi wa mbere ryaratumye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bihereza amabarabara biyamiriza intwaro ya gisirikare kandi basaba ko ubutegetsi busubizwa mu minwe y'abasivile mu itangazo ryacishijwe ku rubuga facebook abashikiranganji hamwe n'abandi bategetsi bo ku murwa mukuru khartoum ugwiriyemwo abanyasudani benshi batangaje ko batazotanga imihoho kandi ko batazokwemera gusubiza ubutegetsi abasirikare ibihugu bikomeye vyo mu burengero birabandanya gushigikira leta ya gisivile umushikiranji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire anthony blinken yanditse ubutumwa bugufi kuri twitter amenyesha ko yavuganye kuri telefone n'umushikiranji wa sudani ajejwe imigenderanire mariam sadik al mahdi yavuze ko baganiriye ukuntu leta zunze ubumwe za amerika zofasha abanyasudani kugarukana leta imfatakibanza ya gisivile ishirahamwe mpuzamakungu rirakeneye mu buryo bwihutirwa amafaranga yo gufasha mu gihugu ca afghanistani ariko gushika ubu ntiribona aho azova inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninahazwa ayo mafaranga atariko araboneka ni amafaranga yo gufasha imiliyoni n'imiliyoni z'abanyaafghanistani bahanzwe n'ikigoyi ishamwe mpuzamakungu onu rikaba rihangayikishijwe kandi n'ingene ryosununura ubutunzi bw'ico gihugu ugeze aho umwansi ashaka umwe mu bategetsi ba onu atashatse ko amazina yiwe atangazwa yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ko ibibazo vya politiki muri afghanistani bikwiye kuva mu nzira yavuze ko ibihugu hamwe n'izindi nzego zafatiye ibihano afghanistani bikwiye kubihagarika kugira ngo ico gihugu gishobore gushikirizwa imfashanyo zitandukanye mu kurindira ko ivyo bikorwa ibisata bitandukanye vya onu biriko bikorera hamwe kugira ngo imfashanyo zirimwo n'amafaranga amafaranga azohabwa igihugu bishike muri afghanistani ubukene muri afghanistani si bushasha ariko bwunyutse gusumba abatalibani bamaze kugaruka ku butegetsi mu kwezi kwa munani umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu onu antonio guterres akaba asaba ikigega mpuzamakungu fmi kotsa igitutu amakungu akongera gushira imitahi muri afghanistani hagati aho ico kigega mpuzamakungu ca fmi cari carahagaritse naco nyene imfashanyo yihutirwa y'amadolari imiliyoni amajana ane na mirongo ine cari cageneye guha afghanistani
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru avugwa mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu rwanda ububirigi buvuga ko uzobandanya kugiranira ibiganiro n'u rwanda ku rubanza rwa paul rusesabagina byatangajwe na sophie wilmes icegera c'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ububirigi n'amakongo inyuma yaho abonaniye na mugenzi we w'u rwanda vincent biruta inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika sunita kaboyi ari i kigali mu rwanda minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi sophie wilmes ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango wa afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yaberaga i kigali ku matariki makumyabiri na gatanu na makumyabiri na gatandatu z'uku kwezi nyuma y'uko inama isozwa uyu muyobozi yakiriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr vincent biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya paul rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'ububirigi ubu akaba afungiye i kigali nacyo cyabaye mu byo aba bayobozi bombi baganiriye minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi sophie wilmes ni umwe mu bagaragaje ugushyigikira rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko rusesabagina akimara gukatirwa imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo minisitiri sophie wilmes yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi ububirigi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo mu itangazo yasohoye yavuze ko rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha aba akiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa rusesabagina ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho guverinoma y'u rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya sophie wilmes agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u rwanda uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi mu ruzinduko yakoreye i kigali minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa paul rusesabagina amaze kuganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo Nous avons pris le temps euh, de discuter, d'analyser, de, euh, aussi d'échanger
aragira ati twaganiriye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu rusesabagina twafashe umwanya turaganira turasesengura twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo twumvikana ko ibiganiro byakomeza tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi amateka akaba agomba kongera kwiyandika ntacyo minisitiri w'u rwanda dr vincent biruta yavuze kuri iki kibazo ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko mutabazi harisoni aherutse gutangaza ko cumi na batatu mu bahamijwe ibyaha bajuriye hiyongeraho n'abandi mirongo irindwi na bane baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe ubushinjacyaha bw'u rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye itariki makumyabiri z'ukwezi gushize kwa cyenda nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho rusesabagina wari uyoboye umutwe wa mrcd frn yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mugenzi Nsabimana Karisiti wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri bagenzi babo cumi n'icyenda nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka makumyabiri n'itatu kugeza ubu ntitwabashije kumenya ko mu bajuriye na Paul Rusesabagina yaba arimo kuko ayo makuru kugeza ubu ntawe urayatanga ariko umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesabagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali urakoze asumta tukivuga kandi ku rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abanywanyi b'umugambwe dafra umurezi utaremerwa mu rwanda hamwe no mu menyeshamakuru theoneste nsengimana bashikanywe imbere ya sentare mu rubanza rwo kwihweza ingingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umunyamategeko ababuranira gatera gashabana yasabye umucamanza gusibya iburanishwa kuko abo yunganira batabashije kubona dosiye irimwo ibirego bagirizwa imbere y'igihe mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye kuri telefone na mugenzi wacu ari kigali eric bagira ubusa yarishikiye muri sentare eric wiriweho wiriweho neza nawe venuste nshimiyimana none watubwira muri make y'icyo metere gashabana yashingiyeho asaba isubikarubanza nibyo koko metere gatera gashabana wunganira abarwanashyaka b'ishyaka darufa umurinzi rikuriwe na madamu victoire ingabire ritaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru bwana theoneste nsengimana wa umubavu com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cumi yabonanye nabo nabwo ngo mu minota icumi akavuga ko dosiye yayibonye ejo ku munsi w'ejo wa gatatu ariko noneho anayibonye aba burana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze iki ku ruhande rw'ubushinjacyaha umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha buri umwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na metero gatera gashabana umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko ku rubanza rwihutirwa rw'ingingo yo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yagiye abaza buri umwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya metero gatera gashabana bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya metero gatera gashabana umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho venuste iyo ngingo ntabwo yakomojweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana gusa amakuru dufite uko ari abantu icyenda bitandukanye n'uko urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu rwari rwatangaje rukibafata ko ari batandatu ubu ni icyenda barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha bitanu benshi baragera baragenda baregwa ibyaha bine ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje ni naho ubushinjacyaha butigeze bubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha none se umucamanza azongera kumva urubanza ryari nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha niba ntibeshya azaba ari itariki ebyiri nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuste nshimiyimana
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese kamuri kamwe bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirongera mu kinyarwanda igihugu cy'ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe iryo koraniro rizotangura ku itariki ya mirongo itatu na rimwe y'ukwezi kw'icumi rikazorangira ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe rizobera mu gisagara ca glasgow muri ekose mu mugenzi wacu fidele niyongabo yavuganye mu kanya na desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihinduka ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya glasgow muri ekose yavuganye kandi na jado nkurunziza ayoboye ishirahamwe ryitwa sanu concerne tous twese biratwerekeye mu rurimi rw'ikirundi ari ibujumbura mu burundi akaba azokwitaba iryo koraniro ryimirije kubera mu gisagara ca glasgow yavuganye kandi na mark rugerinyange akorera ishirahamwe groupe eis eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka ishika kuri cumi n'itanu akurikiranira hafi ivyerekeye ikiyaga tanganyika n'ukuntu ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro imisozi n'amabarabara mu burundi nawe nyene ari bujumbura desire rugaragaza aratangura avuga uko abona ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe cifashe muri iki gihe kw'isi ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cane kandi nticoroshe kuko uh, amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero ruri hagati ya rimwe uh, n'inusu doge celsius sinshobora kuronka ingene ndakivuga mu kirundi canke mu kinyarwanda hamwe n'amadogere abiri ariko uriko uraraba uko ibintu biriko biragenda biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko byahora nawe kuri icyo kibazo nyine jado nkuru nziza ukibona gute ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye bwa kabiri naho nshimire nabo turi ko turasanga ikiganiro yaba ariko baratumviriza n'abandi turi ko turahanahana ibyiyumviro nk'uko umwigisha wo muri kaminuza yaje kubivuga ni ukuri ikibazo cy'induka ry'ibihe ni ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese ni kuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka ry'ibihe uno munsi kurishika kuri ino saha ni ikibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze n'akazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo si yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo icyo nama mvuga kuko byinshi yabivuze umwigisha wo muri kaminuza icyo nama mvuga ni uko umuntu wese ahari ahakorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yokura amaboko mu mutwe akavuga ati reka nkore reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo ntibyashika ntaze avuge ngo nujya azokora cyangwa ni leta cyangwa ni amashyirahamwe mugabo avuge ati reka jewe ku gatwe k'iwanje cyangwa aho ndi aho mmerereye aho niga aho nkorera aho ndi ngerageze iri binduka ry'ibihe ndabigira iby'iwanje nitange atatu nibyo bisaba nk'uko baden powe yabivuze tugerageze ino si uko twayisanze siko twayisiga uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sinabigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza ni ukuri ikibazo cy'induka ry'ibihe ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma dukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukure amaboko mu mwutsi nawe mark rugerinyange kuri icyo kibazo nyine bavuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye ikiyaga tanganyika turaza kubivuga menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije we urakibona ko ari ikibazo gikomeye kibonekeza murakoze kuri icyo kibazo kuko ni ikibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo n'ikibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose cyaremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi nubaha akarorero k'imvura ingena igwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho izo ari nyinshi hari aho izo ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ni byibonekeza umuntu atorinda kujya kurondera umugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni ikibazo gihanze isi yose isi yose atanahamwe havuyemo kuko twese bitugira ku ingaruka iyo rero ari ikibazo gihanze isi ibintu bigahinduka ni ukuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha akarore k'imyuzurire mugize iminsi mwumva n'iyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa ari nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi duca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese aho aherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyine hari n'aho yobagora gusumba nashaka ngaruke kuri desire rugaragaza iyi nama y'i Glasgow izotangura ku itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kw'icumi ku ihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze cyangwa harengeranye gato
iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi yari kuba mu mwaka uheze si ukurengerana gusa si ukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba yibaza yuko ahubwo haba hakwiye kuba amanama y'urutavanako kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bari bararaba si uko si uguhagarika burundu si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibibyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushyuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri icyo gikorwa ese zirashimishije umuntu azirabye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turi ko iri ko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe jado nkuru nziza kuri icyo kibazo nyine ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho ku ihindagurika ry'ibihe hari intambwe zacitswe ko iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute urakoze cyane fide kuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yavuze muri kaminuza ni ukuri aya maleta afite ibihugu bya rutura n'aya maleta afite ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere baba bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane uko birayangara ubushobozi bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifite amahinguriro menshi baguma bapfurirwa cyane hama twebwe turi mu majyambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga ugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye imfagusa hama novuga yuko nosaba yuko bakwicara bagatora umuti uhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka rwo mu myaka iri imbere rushobore kubaho neza kuko sindaba benshi atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero ni uko bakwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyanye n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama amanama amanama ata kintu gishobora kuvamwo naho tuba turi ko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yabivuze ujya marike rugenyange yabivuze yabihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igihe itagwa hari igihe iterwa kugwa hari igihe igwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa amazi akabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo bihindukira by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munzu umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose mark rugerinyange harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo hari umwizero mufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebagura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyire mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza murakoze kuri icyo kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanjye iyi nama nk'uko babivuze si iya mbere kandi si n'iya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemo ni ikindi ni uguca baraba mbega bireka kujya mu ngiro kubera iki ubu baza hakigwa n'icyo cigwa cy'uko ibivuye mu nama iyo bica bijya n'icyo byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama hakagira ikivuyemwo kugira bijye mu ngiro je ndibaza yuko hamwe byogenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni ukwita yamaho ibyo twakwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turashimiye kandi na diodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edi rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyaka